murumva ijwi rya amerika ubu ijwi rya amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na eugenia mukankusi ninjye uyoboye ibiganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima ikiganiro cy'amagara y'abantu kira gitegurirwa mu burundi naho guhereza kumi n'ebyiri twabateguriye umuziki tubaye tubararitse dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
mwaramutse Eugenia mwaramutse namwe inshuti z'ijwi rya amerika muri kumwe na aloyizi bigirimana muri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku burundi leta zunze ubumwe za amerika imenyesha ko imiryango y'abakorera amerika mu burundi cyo kimwe n'abandi bakozi badakenewe cyane basubira mu burundi iyi ngingo ije ikuraho yari yarafashwe itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yasaba iyo miryango nyene kuva mu burundi bivanye n'amakenga ku mutekano wabo ni mu rwandiko yasohoye ejo ku munsi wa gatanu itariki cumi n'imwe z'uku kwezi kwa gatatu amerika imenyesha ariko ko abana batarashikana imyaka cumi n'umunani hamwe n'imiryango y'abakorera amerika badafise imirimo bakorera amerika ntibemerewe gusubira mu burundi abanyamerika bifuza kuja mu burundi basabwa gukurikiranira ibivugwa mu binyamakuru bagakurikirana ibirangamisi vy'indege zija mu burundi no kuraba amakuru atangwa na ambasade ya amerika mu Burundi ajanye n'umutekano babicishije ku rubuga rwa interinete rwa ambasade abakozi ba ambasade basabwa kudatembera hanze y'igisagara ca Bujumbura mu masaha y'akagoroba kandi birinde kuja mu makaritiye ya Kamenge Musaga Ngagara Mutakura Cibitoke hamwe na Nyakabiga umuhari w'intagondwa wa leta ya kisilamu ubandanya ukomera mu gihugu cya libiya ibisata bijejwe iperereza vya leta z'ubumwe za amerika bimenyesha ko igitigiri c'abarwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu ciyongereye inshuro zibiri ubu kigeze ku barwanyi bashika ibihumbi bitandatu n'amajana atanu bamenyesha ko uwo muhari wagize ikirindiro gikomeye mu gisagara ca sirte muri ico gihugu ca libiya mu gihe abanyepolitike ba Libya bananiwe no gushinga leta y'ubumwe abahinga bamenyesha ko uburyo bwiza bwo guhagarika umuhari wa leta ya Kisilamu muri ico gihugu ari uguha uburyo imigwi y'abarwanyi muri ako karere ikaba ariyo itana mu mitwe n'uwo muhari umukuru w'umugwi wa ONU muri Libya Martin Kobler yaragabishije mu ndwi iheze ko umuhari w'intagondwa wa leta ya kisilamu uriko urakomera kuko abanyepolitike batariko barumvikana muri Libya amenyesha kandi ko uwo muhari ushobora gutandukira no mu bihugu bibanye leta z'ubumwe za amerika iriyamiriza inyifato ya leta ya siriya mu kubuza ko imfashanyo zishikira abanyagihugu hamwe no kubandanya ibitero vy'indege vyibasira abasivile umuvugizi wa departema ya leta ya amerika john kirby yamenyeshije jo ku munsi wa gatanu ko leta ya siriya yihaye ingendo yo kuza irasokora imiti mu mfashanyo zigenewe abanyagihugu iryo negura rya amerika ribaye mu gihe intumwa ya oni muri siriya iri ari mu mugambi wo gusubira gutuma kw'ibiganiro hagati ya leta ya siriya hamwe n'abatavuga rumwe nayo ibiganiro bitekanijwe kubera i geneve mu busuwise ku munsi wa mbere igice cya mbere cy'ibiganiro cyahagaze mu ntango y'ukwezi kwa kabiri mu gihe abatavuga rumwe na leta bagiriza siriya n'uburusiya kugaba ibitero ku barwanya leta aho kubitumbereza k'umuhari wa leta ya kisilamu inama ya oni ijejwe amahoro n'umutekano yemeje icemezo cyo gusubiza mu gihugu mu bihugu vyabo abasirikare ba oni bazokwagirwa n'ivyaha byo gufata abakenyezi ku nguvu no gukorera abanyagihugu baba bagiye gukingira ibintu bigayitse mu bagize ako kanama ka oni kajejwe umutekano cumi na bane nibo bemeje iryo tegeko umwe ahitamwo kutagira ico avuze ico cemezo cemejwe ejo ku munsi wa gatanu cyateguwe na leta z'ubumwe za amerika inteko za oni ziri muri centre africa za minusca nizo ziza imbere mu bafata abakenyezi ku nguvu aho mu mwaka uheze wa bibiri na cumi na gatanu oni yatohoje abakenyezi bashika kuri mirongo ibiri na babiri bafashwe ku nguvu kandi no muri uyu mwaka haravugwa ko iyo ngeso ibandanya umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ban kimun yasabye muri iyi ndwi ko hofatwa ingingo zikomeye zo guhasha iyo ngeso igayitse ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakunguni bijejwe agateka ka muntu bitangaza ko leta y'igihugu ca sudani yo mu manuko yishe ifata abakenyezi ku nguvu yongera isahura ku nguvu abasivile mu gihe yariko itana mu mitwe n'abarwanya ubutegetsi mu ngwano muri ico gihugu icegeranyo gishasha casohotse ejo ku munsi wa gatanu gitangaza ko impande zose mu ngwano muri sudani yo mu mpanuko zakoze ubwicanyi bukabije bw'ikivungwa ku basivile yamara leta niyo ifise uruhara rukomeye cyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe inguvu z'abarwanya leta zariko zitera zigabanuka ico cegeranyo kiravuga kwiryoza kwiryoza ry'agateka ka muntu ryabaye inshuro zitari nke urugero rwo gufata abafatsoni ku nguvu birateye agahinda kurushiriza hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwezi kw'icenda mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ishirahamwe oni ryatohoje amadosiye y'abafasoni igihumbi n'amajana atatu bafashwe ku nguvu muri leta ya sudani y'epfo
turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije rwaruka namwe bwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika ugukurikirana abakenyezi bagwaye indwara yo kujojota ntibyoroshe mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere aha ni mu gihe atabigo bikwiye bijejwe gukurikirana abafise iyo ndwara biriho nk'uko ishiramwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ribimenyesha ivyo bituma abo bakenyezi batihutira kuja kwivuza iyo ndwara kuko bafata urugendo rurerure mu gushikira ibitaro bikuru bikuru inkurikizi ni uguhurumbira ba rumenyi nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe msf tumenyeshe ko abakenyezi bafashwe n'iyo ngwara baharugwa hagati y'imiliyoni zibiri na zitatu n'igice ku isi mu mwaka wa bibiri na cumi na kane nk'uko ishiramwe oms ribandanya ribivuga ico gitigiri kikaba ari kinini nk'uko igisata c'ishiramwe mpuzamakungu onu citaho igwirirana ry'abantu ku isi unfpa kibimenyesha isigura itangwa n'ico gisata ni uko abo bakenyezi batinya kuja habona ku gutinya gutungwa agatoki n'abo mu kibano muri rusange rusangi iyo ngwara ikunda gufata abakenyezi bakenye bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere na cane cane ivyo musi ya Sahara hamwe n'ivyo muri Aziya vyongeye abo bakenyezi bagenda kubaka ingo bakiri bato bigatuma bafatwa n'iyo ndwara mu gihe co kwibaruka uguteba kugwahi ku bakenyezi bavyarira muhira ni intandaro nyamukuru yo gufatwa n'indwara yo kujojota aha ni mu gihe barutebako amasaha arenga mirongo ibiri nane bigatuma biyumvira kuja kwa muganga muganga amazi yamaze kurenga inkombe nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaruhu nyanganda sida mu burundi bubimenyesha nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kira cuno munsi turabira hamwe ibijanye no kwitaho abakenyezi bagwaye ingwara yo kujojota kuri mikro muri kumwe na jewe raisa liliane inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira mu kwinjira mu kiganiro nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo muri komine n'intara ya gitega kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira icokogwa kugira abakenyezi bafite indwara yo kujojota bitabweho gusumba ruganira na mugenzanje alain ive irankunda bishobotse mbere n'abo baganga bari hanze bagiye bahora ngaha bakagaruka yewe icyo mbona cyokorwa ni uko abazungu bagiye twosaba imana bakongera bakagaruka kugira ngo biteho abantu bavure abantu bafise kandi bakongera bakaza bakaza baraduha ayo mahera y'itike ndetse tukaronka n'ibifungurwa byinshi kandi byiyongereye leta yogwiza abaganga benshi bakwiye nyine kuza baradufasha ikatugarukira ko hama ibyo byose ubu bidasigaye biboneka urabona nk'ubu agatike twahora tuza tukagurana nko mu mihana y'iwacu tumaze gushika nko ngaha bagaca badusubiza none ubu ibyo bintu ntibikihari bagugwiza ibitaro byinshi byinshi kuyari mavuriro bakahashyira abaganga kugira ngo abadafise itike baroce bivuza ngaho hafi abajijwe ibisata by'ubuvuzi mu ntara zose z'igihugu bo kwihutira kumenya abakenyezi bibungenze bakabahimiriza gupimisha imbanyi zabo n'imiburiburi inshuro zine mu gihe baba bibungenze byongeye abaganga bogerageza kunyarukana ku bitaro bikuru abashikiwe n'iyo ngorane eka mbere n'ikibondo bibarutse kigakingirwa indwara nk'uko ishyirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo unicef ribihanura ukwigisha baremesha kiyago bo ku mitumba navyo nyene ntivyohara mu vyerekeye kugwanya iyo ngwara kugira iranduranwe n'imizi nk'uko bisabwa n'amashirahamwe yitaho kugwanya ingwara yo kujojota kugira twumve neza ibijanye no kwitaho abakenyezi bagwaye ingwara yo kujojota tega amatwi Alain Yves Irankunda adushikane mu kigo urumuri kiri mu ntara ya Gitega gikurikirana bene abo bakenyezi ukwitaho abakenyezi bagwaye indwara yo kujojota mu kigo urumuri cy'igitega gutanguzwa no kubagirira ibipimo binyuranye bagishika intumbero niyo gusuzuma ko bafise amaraso akwiye hamwe n'uko atayindi ndwara baje bafise yobuza ko bavugwa hakiri kare nk'uko abakenyezi twasanze mu kigo urumuri bavyemeza ukuronswa imiti mwimwe ijanye no gutegura umukenyezi kugira ngo agere ku rugero rwo kuvugwa indwara yo kujojota kuramufasha kugira amagara meza bitagoranye twabonye ko beatrice barina kandi yaje ava mu ntara ya rumonge asigaye atambuka kandi akicara mu gihe agishikanwa muri ico kigo yari indembe idashobora kuva aho yicaye asha baratuvura neza no kuri bakaduha n'imiti ndetse no mu ijoro nka saa tatu barashobora kukuvura kandi no ku mugoroba babonye ufise ubushuhe bakaguha imiti je ndabishima cyane ku buryo ukungene nari meze bakaba baramvuye ngakira ariko rero uburyo bwo kwiyunguruza ku bakenyezi bafise ingwara yo kujojota kugira ngo bashikire ikigo urumuri ntibworoshe kuronka ubukene buba hanze mu miryango nimvo nyamukuru nk'uko bivugwa na kesia igiraneza ava mu ntara ya bururi naho ibitaro bimwe bimwe bifasha mu gushikana abakenyezi bafise ingwara yo kujojota mu kigo urumuri hariho abakenyezi bigwanako mu bwo bafise bakabukwiza barushe uko niko vyashikiye beatrice nzikwirinda twasanze amazi indwi zitatu avurirwa mu kigo urumuri c'igitega biragoye kugira uronke itike yo kuza ngaha ukaja usanga no muhira barashoboye kuguheba canke kutakwitaho kubera ayo mahera y'itike uba wabuze ubukene bw'abaganga bafise ubumenyi mu bijanye no kuvura ingwara yo kujojota gutuma haba umuce umwe w'abakenyezi udahuta utabarizwa mu kigo urumuri twabwiwe ko beatrice nzikwirinda amazi indwi zibiri ataravugwa kubera atari bwashikigwe ugukira kare biba intambamyi kuko ushikiriwe aba yasinzikaye rimwe na rimwe umukenyezi afise ingwara yo kujojota atahuka mu muryango atavuwe bivuye ku ikena ry'abaganga bazi kuvura ingwara yiwe urugero igezeko chantal shimirimana yabwiwe ko ategerezwa gutaha gushika umuganga ashobora kumuvura neza abonetse aho mu kigo urumuri nk'ubu jewe nimirije gutaha kandi nzotaha ntavuwe kubera umuganga yoshobora kumvura ntari ngaha ibintu biruko mu gihe abakenyezi bavuwe bagataha bakize batama bubahirije impanuro batekerewe zibasaba kwirinda kuruha aha ni nko kwihangana kurangura amabanga mpuzabitsina n'imiburiburi ukwezi hamwe no kutagira ibikorwa bisaba kuguma bunamye canke bunamuka violette nduwimana ava mu ntara ya ruyigi bubaye ubugira kabiri yitura ikigo urumuri kuko yigenjeje nabi ku mpanuro yari yahawe ikibabaje ni uko abakenyezi bafashwe n'ingwara yo kujojota bishika abagabo babo bakabata dutega amatwi uyu mukenyezi afise imvyaro zitatu nk'ubu u- ayo mezi atandatu ahetse genda harura ukuntu nzobaho nkakubura rero umugabo namufise mugabo yaciye yigira i bujumbura ntarafasha n'ikintu na kimwe naho ubutumwa bukangurira abakenyezi bafise ingwara yo kujojota kuza kuvugwa mu kigo urumuri buca ku mavuriro no ku bitaro bikuru ntibubashikira bishimishije tumenyeshe ko ikigo urumuri c'igitega cahoze gifatwa mu mugongo n'abaganga batagira imbibe bava mu gihugu c'ububirigi msf belgique udukorwa tujanye no kujisha kudesa no kubarira twarahagaze benigne niyubahwe ajeje ibikorwa vy'imibano n'akaranga muri ico kigo aratubwira imvo Eh, utwo tuntu mu bisanzwe twahoraho igihe hari hakiri abaganga batagira imbibi byarabagabaniriza irungu aho bicaye ugasanga bariko barakora utwo dukoko canke ibiseke none kuva abaganga ba- batagira imbibe bagiye ivyo bintu vyarahagaze nivyo muri kino gihe umukenyezi umwe afise ingwara yo kujojota niwe avugwa ku munsi ivyo bigatuma abandi bashikirwa batevye kuko amasaha y'inyuma ya saa sita yagenewe kwakira abashasha gusa nk'uko muganga brigitte ndelema arongoye ikigo urumuri avyemeza kuvaho abaganga batagira imbibe bagiriye umwaka uraheze abakenyezi ba baba mirongo ibiri na bane nibo bamaze kuvugwa bagakira neza aha ni mu gihe muri kino gihe abakenyezi barenga mirongo itandatu na bane bakirindiriye kwitabwaho mu bijanye no kuvugwa nk'uko inkuru duhabwa na muganga brigitte nderema arongoye ikigo urumuri avyemeza ku bw'ivyo venasi manirambona arongoye intara ya gitega ahanura abagabo kwitaho abo bubakanye no mu bihe vy'ingwara nk'izo kujojota mu kubitaho abagabo ndabasabe yuko umugore agwaye ingwara yo mu kigo yo kujojota yotegerezwa kumenya yuko umugore wiwe a- ashikiwe n'iyo ngorane ategerezwa ahubwo kumwitaho gusumba tumenyeshe ko mu gihugu cose ikigo c'igitega arico conyene kigishobora gufata mu mugongo no gukurikirana mu vy'amagara abakenyezi bafise ingwara yo kujojota
amareta yoshira inguvu mu gukurikirana abakenyezi bagwaye ingwara yo kujojota ivyo yobicisha mu gushiraho ibikoresho bikwiye vyo kuvura iyo ngwara vyoca kandi mu gukarihiriza ubwenge abaganga b'abahinga mu kuvura ingwara z'abakenyezi ivyo vyofasha amareta kutama zeyinze nk'uko bivugwa n'igisata ca onu kiraba ivyigwirirana ry'abantu ku isi unfpa vyongeye hokongerezwa uburyo bwo kwitaho abakenyezi bariko barivuza ingwara yo kujojota mu kubaha ivyankenerwa vyose bakeneye mu gihe bari muri ivyo bigo bijejwe kubakurikirana kugira ngo twumve neza ibijanye no kwitaho abakenyezi bagwaye ingwara yo kujojota tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga Brigitte Ndelema arongoye ikigo urumuri aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda muganga brigitte nderema ndabaramukije ndabaramukije uno munsi ibijanye no gushigikira mu kuvura mu gufata mu mugongo abakenyezi bafise ingwara yo kujojota vyifashe gute dufise abantu badufasha cyane cyane finuwap kuva abaganga batagira imbibe bagiye ibikorwa bigenda neza tumaze n'amezi atandatu turakora twenyine baravuga ko abaganga baragabanutse ico si ikibazo imbere y'uko abaganga batagira imbibe bagenda baratufashije kuduha amahugurwa yo kumenya kuvura kubaforma kugira ngo bakurikire abagwaye bafise ingwara yo mu kigo wakenyezi ngaha eh, rimwe na rimwe bishika ugasanga baje ngaha ugasanga ibi- ivyuma ngo vyapfuye abagwaye kenshi bashitse turagira uh, operation imwe ku munsi ivyuma tufise ni ivyuma vyo muri bloc operatoire turabikoresha dufise ama autoclave ajya muri bloc idufasha guteka ivyuma imbere yo kukoresha ku bagwaye usanga baguma ku mfungurwa imwe y'ubu n'ubugari bw'ibigori n'ibiharage ni ibiki biba bituma mudashobora kubahereza ingu- imfungurwa zose ubu rero ni pame nibo batufasha baratuzanira ibigori baratuzanira n'ibiharage uburyo si bwinshi cyane gusa umuceri niwo ubura Mm.
kenshi na kenshi ku bw'ivyo turasaviye pame twaronse n'uwo muceri kutuzanira n'ubu turacarindira muravye uko ibintu vyifashe uno munsi ntimwibaza yuko mugiye mutoronka imfashanyo yihuta ko ibintu bishobora kubandanya bisubira inyuma cane ego twe turifuza ko babandanye kudufasha kugira ngo abagwaye nibasinzikaye uburyo tufise ntibukwiye finowape yaravyemeye ko bazotangura kutuha imiti bazodufasha kandi kutuzanira abahinga aza kudufasha turaca barindira muganga brigite ndelema ndagukengurukiye na jewe
arakoze ara ivira nkunda kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije tumira amatega gato mu kumviriza indirimbo ihayagiza umukenyezi
kukwitaho ntihagire icubura
twibutse abariko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no gukurikirana abakenyezi bagwaye ingwara yo kujojota gwaruka gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
mbega iyo umuntu arwaye indwara y'umuhigo avuye kwa muganga bamuhaye impanuro ntazikurikize ahamagaca asubira kuyigwara biba bivuye ku ikintu ca mbere ni uko yokwirukira kwa muganga kugira ubwa mbere babanze bamusuzume barabe ivyasubiye kononekara bamusubiremo bikenewe mbaza ndakwishura
goma mbaza yuko ubwo batubwiye ko twacitse amafiri nta kuntu boshobora kuyavura ego umukenyezi wese yagwaye ingwara yo mu kigo baramuvura agakira agasubira mu bikorwa vyiwe vya misi yose vyo mu rugo ata kibazo na kimwe agize mbaza ndakwishura
abo baganga bari mu mihingo itandukanye muri ayo mavuriro tujako baza baratugirira nabi kuki batobigisha iyo dutwaye inda bakaza baratwakira neza batarenze kudutabagura kugira ngo dufatwe n'iyo ndwara yo kujojora vyose bihagaze kwihimiriza guhimiriza abakenyezi yuko imbanyi ikibafata bokwirukira kwa muganga na cane cane mu masaha yihuta y'imbere kuko aho kenshi na kenshi babona ko umengo barafise umwanya kandi ugasanga baba kure y'ibitaro bagaheza bagashika ibintu vyamaze kononekara ico gituma rero muri kirya gihe bariko barakurikirana abavyeyi bibungenze babahimiriza gusuzumisha imbanyi hama no kwegera ibitaro n'ingona n'ingoga imbanyi ikibafata kugira birinde izo ndwara zo mu kigo
zamani mbesa kuwa usiwe na shaka mama niko pale tu yako nakuomba furahi basi gwaruka n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
nanje ndashaka kubaza icyotuma umuntu yakozwe yarakomeye wagira ingorane waratanze ambirasi bakaca bagutererana icyo nicyo ndashaka kubaza kandi aribo babikoze bakagutabagura nabivyongeyeko mezi wese kuva asama gushika ashikane ikibondo ciwe bamukurikirana kwa muganga ataco bamusavye mbere n'ibipimo vyose bakabimugirira ataco bamusavye rero ivyo ntibakwiye kuvyitwaza kuko n'uwo muvyeyi wenyene akenewe ko bamwakira babanje kumubaga bababimukorera atanakimwe bamusavye mbaza ndakwishura
none kubyara ku rugero birafasha kwirinda kurwara indwara yo mu kigo ego kuvya wikurikiranya bituma umuvyeyi aruha bituma igitereko kiruha kandi ugasanga nta n'amagara meza agize bigashobora gutuma ari inkurikizi yo kurwara indwara yo mu kigo kandi nta n'umwe atazi yuko kuvyara ku rugero bituma umuvyeyi asubira kwibungenga ameze neza ikiganiro nikira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwarukana umutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
none indwara yo mu kigo kubera iki hariho uba usanga barasinzikaye kurusha abandi n'abandi usanga bafise ibiciriye hagufi n'abandi usanga bafise ibirenze biva ubwa mbere n'ukuntu uwo mukenyezi aba ameze mu magara yiwe hama ikindi ca kabiri mbe yirukiye kwa muganga n'ingona n'ingoga akibibona canke yavyariye muhira ugasanga hari ibintu vyononekaye cane gose nuko rero usanga izo ngwara zo mu kigo zitandukanye na cane cane ibihimba biba vyononekaye mbaza ndakwishura
ni kubera iki iyo ugiye kwa muganga kubera iki baca ba- bazana nk'imikasi bagaca bagutabagura bongera kugutwara ku- kukubaga mu- mu nda ntibaba babibona rero yuko uwo mwana ashobora kuvuka neza n'uko adashobora kuvuka neza byoshobora gutuma umuntu aca agwara indwara yo kujojora mu bisanzwe iyo umubyeyi bagiye kumufasha kumwakiriza umwana bakabona yuko bitariko biragenda neza bakihutira kumutwara ngo bamubage iyo ngwara yo kujojota ntishobora gushika ariko bishitse bakagenda kubibona vyatevye n'umwana wenyine ari mu mbanye yamaze gusinzikara birashobora konona vyinshi naho n'ingwara yo kujojota ishobora kwadukira eka n'umwana uwo ari mu mbanye agashobora kuhasiga ubuzima
nataka tuishi mie na wewe kwa raha
arakoze muganga anita kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo gahayagiza umukenyezi
zogukunda
duhe ijambo abanywanyi bacu umunywanyi wacu wa mbere yatwandikiye ni claude w'imutambu ashaka kumenya igituma umuntu aguma yisambanya kandi yubatse muganga munyana twishurire claude ni ibintu wahora ugira ukiri umusore canke n'ibintu vyadutse uri mu rugo noheza nkaguhanura ukarondera ba bantu bize imibereho y'abantu n'inyifato kugira muyage muheze mumenye igituma bwa mbere ivyo bintu ubikora uri mu rugo hama mugaheza mugafata hamwe inyifato n'ingendo wogira muri kumwe hamwe n'uwo bimenyereye kugira ashobore kugufasha
uyundi munywanyi yatwandikiye atashimye kwivuga izina avuga ati jewe ndi umushoferi umugore wanje n'umurimyi kandi akaba amaranye umugera wa sida imyaka itanu tuguma turangura amabanga y'abubatse nawe tutikingiye none sishobora kwandura mu mpanuye iki muganga munyana muduhera impanuro impanuro ni ugutekerera nuko mwokwirukira kwa muganga kandi muri kumwe hamwe hama mugaheza bakabaha impanuro mbere bikenewe bagaheza bakamuvura
turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga anita munyana zigize ico zibafashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa ya ba sokuru w'uno munsi uvuga uti iyanka kuzimira irabira bikubwiye iki ni ibintu by'inka nyene bagomba kuvuga kubera inka cari igitungwa gikundwa n'abarundi nico bakunda korora caca gikoma induru kikabira bikubwiye iki
ni ukuvuga yuko umuntu ashaka ku agira azimire aca abaza inzira aca yifatanya ne nk'umuntu yatakaye akabira akasaba induru rehe akavuga rwose bikubwiye iki
iyo umuntu yabuze icyo afata n'icyo areka arabwira abandi kugira ngo bamutoze icyo yokora wase kuvuga ntukira iyo uvuze ura- uratora inyishu y'ibyo bintu arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye no kwitwararika abakenyezi barwaye indwara yo kujojota nshimiye ara ive irankunda yamfashije gutororokanya amajwi mu ntara ya gitega nasize inyuma diane ndonse yarakirongo yakongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise icyo muterera cyangwa canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobas gmail akaburungu com canke murungike ubutumwa bugufi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na zitatu mirongo umunani mirongo irindwi n'imwe canke kandi kuri mirongo irindwi na zitanu mirongo icenda mirongo ine n'icenda mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe raisa liliane inamahoro
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi